from wetin we hear recently dey talk say kabiyesi don already go rush make e go explain to queen nomi say see o oh, all the rumour wey you dey hear na lie o oh, no be wetin i do i no dey get any plans to bring another woman enta the palace di ones wey dey there i dey find way make i pursue them, make i for clear road because i no like as things dey between us yes kabiyesi say e want peace this period of time oh, so he no even like as things dey Talk of for him to bring another wife say everything wey dey dey hear say na rumour say all dis one so dey talk about say na rumour make she no dey believe anything wey she hear for internet space say people dey try put asunder between the two of them. hmm dey say kabiyesi don try im best to convince queen nomi o he don tell queen nomi plenty plenty things whether she believe or she no believe that one now we no really sabi but queen nomi don hear wetin kabiyesi carry come talk and now they talk say kabiyesi don dey ask queen nomi say her invite day don dey reach o oh, how far shey you go come abi you no go come na kabiyesi don dey invite am say you go try come my birthday because i dey expect say na you go handle the plenty plenty things for inside this birthday matter after all we don already dey decide say we wan do reunion so me and you wan get back together i want make people kuku know am from this birthday make you come take uh, your rightful position show your face for the place make everybody know say ah me and you don settle matter o oh. so that from there we go start one place. Hmm. They say na wetin kabiyesi come meet queen naomi talk welcome back again to my youtube channel my wonderful people hope say una dey alright So, oh. if not the first time wey you join us for this area we say welcome Now here now we drop all the hot gist about tins wey dey suffer inside the palace of ife oh. mm-hmm. as e dey hot na they carry and straight up make i come drop and for that area make una see as they take dey for that area so don't forget to subscribe to the channel o oh. dat one they very important as e dey finish that one try turn on the bell notification It e will help you get notification as soon as we dey drop new gist and to my old subscribers the odogus in the house i know they take this love wey they show this channel for granted Oh, hmm. i dey appreciate una back to back i say thank you and god bless you una own no go spoil my people no be small matter They talk say kabiyesi don already dey beg queen nomi say make she come take over for the birthday matters yes make she come handle everything we concern this birthday o oh make she come do things and things for am say e no want make di oloris come dey handle things for im birthday say as dia two don already dey plan say they wan settle no be the right time wey queen nomi suppose show people. say ah we don settle o say na the right time be this. make queen nomi just take the opportunity show show the world say him and kabiyesi don settle omo dey say queen nomi dey talk say e no go fit come di birthday if di uh, olori still dey there na yes me sef i dey support her because obviously we know wetin di oloris fit do we know as dey dey act and how dey dey react make dem no go wound person pikin abeg o queen naomi say she no dey against coming to di birthday o she like to come for di birthday but you see say di oloris you never sort out with things with dem if i come i go come follow di oloris come dey stand as who wetin i wan stand as na queen nomi dey ask kabiyesi say if you come now him wan go follow the olori stand as waiting, so e no make sense make kabiyesi really settle him matters yes make he settle him matters o oh. so that e go be say when e come e go be say na she dey there make she know say nobody dey fight position with her nobody dey drag anything with her she go just dey her own day say so if kabiyesi don already settle with the oloris by then na be the only way wey she fit come the birthday if not she no go fit They say kabiyesi don dey explain tire kabiyesi don tell am say e don already tell the olori say it is time to go na just make dem finish up the matter and birthday don already reach say this birthday don already reach now e dey too early before dey go round up that the matters concerning the oloris cut dem off finish as dey take dey entangled with him say all the things wey e require go take long a bit so queen nomi gatz understand but make she just come for the birthday say you e no go wan miss am for this birthday so say how e go be im birthday na she go dey one side him go dey one side say he wan spend im birthday with his lover the person wey he love the most and di son na wetin kabiyesi don tell queen nomi but queen nomi don talk. say this one no be wetin she bargain for o yes becos e no know wetin di olori fit do for inside dis birthday those ones kuku no get shame they fit see you now reaction go come out immediately They no go think say ah people dey here make we chill o oh, make we think am first no di oloris fit react as dem like and queen nomi no be dramatic person she no kuku like drama for her life so she don tell kabiyesi say she no sure say this thing go work for her o oh. e depends on wetin kabiyesi don finish where kabiyesi don reach with im finalization yes where kabiyesi don reach with di oloris wey dey di palace where dey don reach for dia settlement and sending home na the only way wey she fit dey think all dis ones but for now queen nomi don tell kabiyesi say she no sure say she go fit showcase for her for im birthday she no fit promise am say i go come your birthday e no dey her mind e no be like wetin she fit do at this point in time so she go just tell am say make e dey look as e dey be hey omo i don't know whether kabiyesi no dey even pity queen nomi sometimes because why will you be inviting queen nomi to your birthday knowing fully well that this your oloris wey full palace na even wishes and wizards you know wetin dey fit do dey fit do and undo They want any situation wey dey go see wey dey go justify theirself say na wetin dey use harm queen nomi yes now dey dey find wetin dey go fit justify if dey see opportunity wey dey go fit justify the action of hurting queen nomi dey go do am without looking back now e come be like say kabiyesi wan give dem dat opportunity yes na wetin kabiyesi wan do if you ask queen nomi to come for your birthday na be say you dey try give the oloris the opportunity to hurt queen nomi if they see her now start dey fight queen nomi wetin we go talk abeg abeg o make dem leave our beautiful queen nomi make she dey where she dey she choose to come to the birthday no wahala na her choice we no mind she go dey prepared for anything she go protect herself she choose say she no dey come we no see mind make she dey her house until kabiyesi does right by queen naomi until kabiyesi decides to do the right thing yes that is the only time we can be bothered about whether kabiyesi and queen naomi sort out matter or not but for now wey kabiyesi still dey with the ayabas kabiyesi still dey with the oloris kabiyesi still never decide wetin him and the oloris be kabiyesi never make any public announcement say see o oh, i dey end this matters until then kabiyesi would still dey see am dey waka around with the oloris up and down e go tell queen nomi another thing e go come do another one until kabiyesi don start out all these things queen nomi say she no go fit carry herself showcase herself around kabiyesi she cannot be an object of mockery yes queen nomi is too good to be that to be in that category she no go be person wey people go come dey mock because of wetin abeg o she say she go look into the matter but she no go fit promise kabiyesi say i go come for this one i no go come for this one o make she first dey her own day first i like the answer wey queen nomi give kabiyesi but we no know wetin kabiyesi go do about this one o. anyway don't forget all the story wey they carry come this area dey all alleged information as gathered from the internet space i know they stay the palace of ife i know even they stay ile-ife Now, as i hear the story o na gossip i hear na say ah e go good to come my people. as i never really confirm and maybe they fit get information abeg o no forget to drop your or all comment make i know as you take see the matter if you get update too i no mind make i hear am too and to my uh, and also please like our video and subscribe to the channel thank you very much and god bless you i will see you in my next upload bye bye